turashimire kubandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika mwiriwe gute nshuti bakunzi bacu hano muri studio ya gatanu y'ijwi rya amerika muri kumwe na joy diane ni nahazo ngiye kuhashikiriza amakuru tubafitiye kuri uno mugoroba abantu barenga mirongo ine nibo bamaze kumenyekana ko bahitanywe n'imisozi yasenywe n'imvura y'isegenya yaguye mu gace kitwa bulwa ako gace kari muri groupement ya buwabo mu buseruko bwa kongo hari abantu bari batuye mu mibande ahantu ubwo inkwangu zaje gucika biturukanye n'imvura nyinshi yaje kugwa imirambo cumi n'ebyiri zimaze kuboneka
uyu ni alphonse maneno ni umuyobozi wa sosiyete sivile muri groupement ya buwabo donald trump yahoze ari perezida wa amerika ejo aho bukera azoba ari muri sentare nkuru y'igisagara ca new york kumviriza ivyo yagirizwa yamaze kuva muri leta ya florida yaba yerekeza i new york finland buca yinjira icese mw'ishirahamwe ry'ukwivuna umwansi hamwe otan polisi y'ubufaransa ihanganye n'abiyerekana biyamiriza impinduka z'amategeko yo kuja mu kiruhuko c'izabukuru ido n'ido yano makuru yose duce ku masonga ni mu kanya isasemwe hafi y'amaradiyo yanyu
abayobozi mu bufaransa babona polisi nk'abarinzi bakora ku buryo
ejo ni mukankusi udukundira imbere ko tubwira ivyo mu bufaransa tubanze tubabwire ko donald trump yahoze ari perezida wa leta zunze ubumwe za amerika yavuye muri leta ya florida haja mu gisagara ca new york kuri uno wa mbere agiye kumva ivyagirije ivyo guhonga umugore yakina filime z'abakuze zo guhuza ibitsina imbere y'amatora yo mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu ino nkuru turayigarukako handi hato ariko nk'uko mwari mwumvise ijwi rya ejo ni mukankusi abanza atubwira ivy'imyerekano ijanye n'iyongerwa ry'imyaka yo kuja mu karuhuko k'izabukuru mu bufaransa iriko iteza icuka kibi hagati ya polisi n'abiyerekana abayobozi mu bufaransa babona polisi nk'abarinzi bakora ku buryo abaturage babasha gukora imyigaragambyo mu mahoro bamagana perezida emmanuel macron mu bijyanye no kuzamura imyaka y'ikiruhuko cy'izabukuru cyakora impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu n'abigaragambya bagiye bakubitwa cyangwa bagaterwa ibyuka biryana mu maso abapolisi barengereye ku butumwa bwabo mu mezi ashize kuva hatangiye imyigaragambyo yahuje abantu ikivunge mu bufaransa bamwe mu bapolisi bashinzwe gukora ku buryo amategeko yubahirizwa barezwe gukoresha urugomo umugabo i paris yatakaje igice kimwe cy'ubugabo akubiswe ndembo n'umupolisi abandi mu mujyi wa rouen grenade yaciye urutoki rw'igikumwe rw'umugore hari n'aho umukozi wo mu bijyanye na gari ya moshi yakubiswe na grenade imukuramo ijisho urwo rugomo rwongereye umujinya mu mihanda kandi ruratuma inzira y'ibiganiro iba insobe
hejuru ni mukankusi urakoze tukiri kumwe donald trump yahoze ari perezida wa leta zunze ubumwe za amerika yavuye muri leta ya florida aja mu gisagara ca new york kuri uno wa mbere agiye kumva ivyagirije vyo guhonga umugore uh, stormy daniels yakina filime z'abakuze zo guhuza ibitsina imbere y'amatora yo mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu hejuru ni mukankusi turacari kumwe umutekano wakajijwe mu gice cya manhattan mu mujyi wa new york byitezwe ko trump azishyikiriza ibiro by'umushinjacyaha wa manhattan ejo kuwa kabiri ashobora kuzatereshwa igikumwe no gufatwa amafoto mbere yo kujya imbere y'umucamanza aho azemera cyangwa agahakana ibyaha ibisobanuro ku byaha ashinjwa bikubiye mu nyandiko y'ikirego cy'urukiko ngenzabyaha rw'abaturage ntibyashyizwe ahagaragara trump yavuze ko ari umwere kandi n'abamushyigikiye bashatse kugaragaza ko ibyaha aregwa bishingiye kuri politiki mu byo yanditse ku mbuga nkoranyambaga mu ijoro ry'ejo ku cyumweru trump yavuze ko ateganya kuva iwe emara lago saa sita hakerekeza ku muturirwa we emanhattan mbere yo kwitaba urukiko mu gitondo cy'ejo kwa kabiri itsinda ry'abambari be bake ryari ritegereje kugira ngo rimwereke ko imushyigikiye ku kibuga cy'indege cya palm beach muri leta ya florida niho yahagukiye yerekeza mu mujyi wa new york umutegetsi mu rukiko yavuze ko trump azahagera saa munani n'iminota cumi n'itanu kuri uyu wa kabiri umujyi wa new york mu mpera z'icyumweru watangiye gushyira za bariyeri iruhande rw'aho abanyamaguru banyura hafi y'umuturirwa wa trump trump tower no ku nyubako y'urukiko ruri mu bice bya manhattan umutegetsi mu rukiko yavuze ko uyu munsi ku wa mbere umucamanza ari bufate icyemezo niba kamera no gufata za videwo bizaba byemewe mu cyumba cy'urukiko
ejo ni mukankusi tugukengurukira abakunzi b'ijwi rya amerika iyo nkuru y'idosiye ya donald trump mushobora kugira ico muyivuze ko muce kuri facebook yacu ariyo voa radio yacu ejo kandi aho bukera igihugu ca finland kizokwinjira icese mw'ishirahamwe ryo kwivuna bansi ry'ibihugu vyo mu buraruko bw'ibahari ya atlantique ryitwa otan finland ibaye igihugu kigira mirongo itatu na kimwe cinjiye kiri muri iryo shirahamwe mugenzi wacu fidel niyo ngabo atubwira ibindi kuri ino nkuru
idarapo ya finland rizoduzwa ejo ku munsi wa kabiri ku cicaro ca otan igihe ico gihugu kizoba cakiriwe umunyamabanga mukuru wa otan james stoltenberg yabitangaje umunsi umwe imbere y'inama ikomeye cane y'abashikiranganji bajejwe imigenderanire b'iryo shirahamwe i bruxelles mu bubirigi perezida wa finland soli ninisto azoshikiriza ijambo mu birori vy'ukwemererwa icese ko igihugu ciwe cinjiye mw'ishirahamwe otan mu kiringo c'amezi atari make ibihugu vya turikiya na hongiriya vyari vyagwanije umugambi wo kwemererwa kwa finland muri iki gihe kandi ivyo bihugu biriko birakora ibishobotse vyose kugira ngo igihugu c'ubusuwede nticemererwe muri iryo shirahamwe inama nshingamateka ya turikiya yarakuyeho inzitizi ya mbere ku vyerekeye finland mu matora yabaye mu ndwi irangiye umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe otan jens stoltenberg yatangaje ko perezida w'uburusiya vladimir putin yateye ukraine afise imigambi yo gutuma ishyirahamwe otan ritabandanya kwaguka ngo yamara ariko aronka igihushane c'ivyo yashaka gushikako
ejo rya amerika turacabandanya n'amakuru agezweho hirya n'ino ku isi ku mugabane wa afurika uno munsi kuwa mbere umushikirizamanza mukuru wa kenya yahagaritse ibirego ku badepute bane mu bijanye n'imyiyerekano irwanya leta ni umunsi umwe inyuma y'uko umuyobozi atavuga rumwe n'ubutegetsi raila odinga ahagaritse iyo myiyerekano ejo ni mukankusi n'ivyo agarutse kutubwira Raila Odinga ejo ku cyumweru yavuze ko yiteguye kugirana ibiganiro na Perezida William Ruto igihe cyose abayobozi bahagarika guta muri yombi no gukurikirana mu nkiko abafite aho bahuriye n'imyigaragambyo icyo ni kimwe mu byo yasabye avoka Danstan Omari yabwiye ibiro ntaramakuru byo mu Bwongereza Reuters ati ikirego cyahagaritswe kubw'umutekano ibiganiro n'ubutabera hagati y'abaregwa na leta abadepite bane barimo abayobozi bo ku ruhande rwa Odinga mu mitwe yombi y'inteko ishinga amategeko bari batawe muri yombi kandi bashinjwaga guterana mu buryo bunyuranyije n'amategeko mu mpera z'ukwezi gushize kwa gatatu baje kurekurwa nyuma batanze ingwate abantu ibihumbi bagize uruhare mu bikorwa bitatu byo gukora imyigaragambyo mu byumweru bibiri bishize bamagana ubuzima buhenze no kwiba amajwi mu matora yo mu mwaka ushize izo nshuro zose hajemo urugomo kandi indi myigaragambyo yari iteganijwe kuri uyu wa mbere
nshimire bagenzi banje ejo ni mukankusi na fidel niyongabo ku makuru baduteguriye bakabaheje kudushikiriza yijya nino ku isi mu kanya duca tuja mu yavugwa mu burundi mu rwanda no muri congo tukabibutsa ko mushobora kudukurikira kuri we zitatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu koma amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyugururira ku burundi ubutungane bw'ico gihugu bwaciriye umunyororo wo guherayo abagabo cumi n'indwi bahoze ari abarwanyi umugwi red tabara urwanya ubutegetsi bwo mu burundi inkuru tubazumenyesha amakuru y'ijwi ry'amerika elojurika neza nk'uko urwandiko rw'urubanza rwakiriwe na sentare nkuru ya komine muha mu buraruko bw'igisagara c'ubutunzi bujumbura ruvyerekana uko ari cumi n'umunani abahanywe n'abagabo gusa bose n'abarundi uru rwandiko rudondagura amazina yabo yose y'ikirundi n'ubukirisu rugira ruti bagiriwe n'icaha co kuba mu kagwi k'iterabwoba no guhungabanya umutekano w'igihugu n'abenegihugu none bahanishijwe gufungwa ubuzima bwabo bwose abandi bagabo batatu baciriwe na sentare nkuru ikukira komine muha munyororo w'imyaka mirongo ibiri bagiriwe n'icaha co gufasha akagwi k'iterabwoba babiri bo muri uwo murwi wari warezwe n'umushikirizamanza bakeka ko icaha co guhungabanya umutekano w'igihugu barejejwe n'umucamanza abakiri urubanza uko ari mirongo ibiri n'umwe bategetswe kuriha indishi y'akababaro bahuriye ko ingana n'imiliyoni amajana atandatu z'amarundi azohabwa leta y'uburundi kubera abantu bapfuye ibintu vyononekaye harimwo ivuriro niko umucamanza yategetse abahanywe kandi nibo babwirizwa kuriha amagarama urubanza rwaciwe mu ntahe yo kwa mirongo ibiri n'umunani ukwezi kwa kabiri umwaka ariko ingingo imenyeshwa bo yerekeye kuwa mirongo itatu ukwezi kwa gatatu guheze ababuranyi nta mushingwamanza bari bafise cumi n'icyenda muri bo bari bahungiye mu rwanda inyuma y'ibitero bakoze ku butaka bw'u Burundi kuwa mirongo itatu na rimwe ukwezi kw'indwi ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe u rwanda rwabashikirije igendereza ry'u Burundi hari n'abaserukira umurwi wo kugenzura w'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'ibihugu byo mu biyaga binini bya afurika crgr hamwe na onu umukuru w'iperereza ry'igisirikare cy'u rwanda general major vincent nyakarundi yavuze ko icyatumye u rwanda rubatanga ari intego rwihaye yo gusimbataza no guharanira amahoro mu karere hamwe no gukomeza umubano mwiza mwiza abo bantu mirongo ibiri n'umwe bakiriwe urubanza bagirizwa kuba mu murwi w'abaroberi ufatwa na leta y'u Burundi nk'uwiterabwoba inyuma y'iminsi mike u Rwanda rubashikirije u Burundi umushikirizamanza akizigenza wa Repubulika Sylvestre Nyandwi yasohoye itangazo avuga ko umunyapolitike Alexis Nduhije ari mu buhungiro yikekwa kuba ari we yashinze Red Tabara yasohorewe umutahe mpuzamakungu amatohoza amaze gukorwa arerekana ko ivyo bitero bikorwa n'akagwi k'iterabwoba karongowe na Alexis Nduhije ari nawe ari ku isonga ryako kubera ko abo barongoye ako kagwi twavuze bataba mu Burundi twaciye dufata ingingo yo kubasohorera imitahe mpuzamakungu kugira ngo ibihugu bibahaye indaro bibahagarike hanyuma bibashikirize ubutungane bw'u Burundi bacirwe imanza urwo rubanza ruciwe mu gihe imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda yari yatosekaye mu 2015 inyuma y'irikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemo mu Burundi bamwe mu barigerageje bagahungira mu Rwanda irikiranagurwa inyuma y'imibonano y'abategetsi batandukanye bo ku rwego rwo hejuru barimo perezida Ndayishimiye na Kagame mu mpera z'indwi habaye agasunuzo umugambwe Sende David uri ku butegetsi mu Burundi wahora uhamagarira abanywanyi bawo kuja mu mabarabara gutuka umukuru w'igihugu cy'u Rwanda warungitse mu mpera z'indwi intumwa kuja kwifatanya na mugenzi wabo utwara igihugu FPR inkotanyi mu Rwanda wari kuhimbaza imyaka 35 maze ubayeho Cyriac Nshimiyimana icegera cy'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD niwe yari umukuru w'intumwa za CNDD-FDD yateye amashuri u Rwanda n'indongozi zarwo zikomoka muri FPR imyaka yo pera inkotanyi iri ku butegetsi aha mu Rwanda turabona ivyagiye birakogwa cyane cyane iterambere je mvuga nti nk'uwaza mu Rwanda kenshi iterambere mvuga nti rifatiye ku bintu bibiri umutekano mu gihugu ica kabiri isuku na kabirya mugambwe pera inkotanyi washize mu gihugu kugira ngo kibashe gutera imbere ndetse n'amakungu acizere uno munsi aho u Rwanda rugeze mu vy'iterambere rurashobora kubera akarorero n'ibindi bihugu bibanyi dusangiye umuryango turabishima by'ukuri uguhanahana abagizi ba nabi abatwara intara za Cibitoke n'intara y'uburengerazuba bw'u Rwanda babigarutse ko mu nama yabahuje hagati mu kwezi kwa gatatu guheze François Habitegeko umuyobozi w'intara y'uburengerazuba bw'u Rwanda twumvikanye ko mpande zombi dufatanya kubera ko hari bamwe mu bagishaka guhungabanya umutekano cyane cyane baturutse mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aharindiriye imitwe yitwaje intwaro n'imitwe y'iterabwoba bamwe bakaba bagifite gushaka kwambuka guhungabanya umutekano w'abaturage cyane cyane mu gihugu cy'u Rwanda baciye mu kibitoki twumvikanye rero ko tugiye kuganiriza abaturage cyane cyane bo mu makomine ya mabayi ndetse na bukinanyana bareke kuba baha ubufasha ubwo ari bwo bwose cyangwa se kuba bagwa mu mutego kuba bakwifatanya n'abo bagizi ba nabi abazafatirwa muri ibyo bikorwa byo gushyigikira abahungabanya umutekano mpande zombi twiyemeje ko bazajya bakurikiranwa bagahanwa alexis nduhije yari yamirije kenshi byagirije iby'ubutungane bw'u Burundi avuga ko atanzira y'umuheto ashira imbere ahubwo ubutegetsi bwa CNDD-FDD bushaka kumwambika ibara ariko ashimangira ko n'abahisemo izindi nzira ari uburenganzira bwabo Eloge Urikaneza ijwi rya Amerika eloje wirikaneza tugukengurukire tukivuga ku by'ubutungane mu karere k'ibiyaga bigari impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu mu rwanda aimable uzaramba n'abamuburanira basaba umucamanza kubanza kumusuzuma uburwayi bwo mu mutwe imbere y'uko aburanishwa ibyaha byo guhakana no guha ishingiro jenoside mu rukiko rw'inyanza ahabereye urubanza rwa karasira ijwi rya amerika twe twaharungitse mugenzi wacu eric bagira ubusa bwana aimable karasira uzaramba yagejejwe ku rukiko arinzwe bikomeye n'abacungagereza bavanze n'abapolisi benshi yari mu mpuzankano y'iroza iranga abafungwa yambaye amapingu ku maboko afite bibiliya mu ntoki umwitegereje mbere y'iburanisha ari n'abamwunganira mu mategeko karasira yacishagamo akamwenyura ubundi akagaragara nk'uri mu ntekerezo zidashira karasira yabwiye umucamanza mu rugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'ibyambuka imbibe ko nubwo yubahirije amabwiriza y'abamufunze atiteguye kuburana yavuze ko amaze icyumweru arwaye kandi ko gutegura urubanza ku byaha byo guhakana no guha ishingiro jenoside yamugize imfubyi birushaho kumusubiza inyuma yasobanuye ko kuva yagera mu munyururu byarushijeho kumusonga ku burwayi bw'agahinda gakabije amaranye imyaka isaga makumyabiri ndetse n'indwara y'igisukari izwi nka diyabeti yasobanuye ko atanga kuburanana cyane ko yemera ashimitse ko biri mu nyungu ze agasaba urukiko gutegeka ko avurwa bakamuburanisha ari muzima karasira aravuga ko iyo atangiye gutegura urubanza ku byaha ubushinjacyaha bumurega bimutera ihahamuka bigatuma yigarukaho yavuze ko amaze iminsi adasinzira arota iby'impfu n'intambara yabonye mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane mu bihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe muganga w'uburwayi bwo mu mutwe shantari murekatete wo mu bitaro bikuru bya kaminuza i kigali chik yemeje ko karasira ashobora kuvuga ibintu atatekerejeho ariko ko atatakaje ubushobozi bwo gutekereza neza akemeza ko byose bishingiye ku mateka asharira yanyuzemo gatera gashabana umwe mu bamwunganira mu mategeko akavuga ko ku ikubitiro umucamanza n'ubushinjacyaha bari bashishikajwe no kumuburanishaho kumuvuza agasaba ko mbere yo kumuburanisha mu mizi babanza kumupima akavuzwa arasaba ko byibura karasira yamara iminsi iminsi irindwi mu bitaro byita ku burwayi bwo mu mutwe abaganga b'inzobere bakazatanga raporo bagaragaza uko uburwayi bwe buhagaze urukiko rushingiye ku bikubiye muri raporo ya muganga rwabajije impamvu basaba ko yapimwa kandi bigaragara ko atatakaje ubushobozi bwo gutekereza neza bivuze ko bitamubuza kuburana gashabana yasubije ko iyo raporo imaze igihe nyamara ihame ari uko umurwayi aba agomba gupimwa nyuma ya buri mezi atatu nubwo atari umuganga gashabana nawe yemeza ko bigaragara ko karasira yarushijeho guhungabana nyuma yo kumufata kumufunga karasira wahise asubirana ijambo yavuze ko na gakegereza yamuvuzaga abamurinda bahitaga bamwaka ibyemezo by'abaganga bakabihisha ku mpamvu zabo avuga ko ibyo aregwa mu bwenge bwe ari byo yabonye akemeza ko mu rwanda ntabamurushije guhungabana kubera jenoside yemeza ko icyo bamuziza ari uko avuga ko yabuze abavandimwe kandi barishwe n'abari abarwanyi b'inkotanyi akemeza ko na murumuna we yasigaranye yahise asara mu magambo ye ati ko nabonye abanjye babashyize ku kandoye abandi bakabakubita agafuni murashaka ngo nitware gute umucamanza bwana antoine muhima yamusabye kureka guhita yinjira muri dosiye kugira ngo abanze asuzume ikibazo cy'uburwayi bwe umunyamategeko hevode kayitana yisunze ingingo z'amategeko avuga ko nta buryozwacyaha bubaho iyo ushinjwa yararwaye mu mutwe igihe yakoraga ibyaha akavuga ko kuba muganga yaragaragaje ko uregwa akora ibintu umuntu muzima atakora ariko ntibimwambure ubushobozi bwo gutekereza nk'umuntu muzima bibumbatiye ukwivuguruza yibukije ko karasira n'imiti kuva mu bihumbi bibiri na gatatu karasira yavuze ko yagombye kuba anywa ibinini bitanu ku munsi bihangana n'uburwayi bwe yasobanuye ko uko arwaye bidasaba kwiruka ku gasozi ariko ko abenshi barwaye batyo bakunze kwiyahura yashimangiye ko n'ubu ashobora kujya kwigisha aho bamwohereza hose nk'uko yabikoraga muri kaminuza y'u rwanda ariko ko bidakuraho ko arwaye gashabana akibaza ku muntu watakaje umuryango wose muri jenoside bikarushaho kumuhungabanya aho kumuba hafi agasanga umuti atari ukumujyana mu gihome umushinjacyaha bwana vincent niyonzima avuga ko raporo ya muganga yagaragaje ko karasira atatakaje ubushobozi bwo gutekereza nk'abantu bazima n'ubwo arwaye akavuga ko mu kumufunga bitabaye urukozasoni niyonzima yemera ko mu nyungu z'ubutabera karasira yabanza gupimwa hakamenyekana uko amerewe ariko bigakorwa n'inzobere zo mu rwanda avuga ko kuba bigaragara ko amaze igihe kirekire arwaye ari ikimenyetso cy'uko uruhande baburana rwizera ubuvuzi yahabwaga urukiko rwabajije uregwa niba hari icyo byaba bimutwaye igihe yaramuka avuriwe indera asubiza ko icyapfa ari uko bagaragaza ubwigenge bwabo mu kazi gusa agasigarana akanyomo gakomeye ko kumva hari umunyarwanda uzahagarara ku maguru abiri akemeza uburwayi bwe n'icyabumuteye urukiko rwemeje ko rugiye gusuzuma impaka ku baburanyi bombi rukazazifataho icyemezo ku wa kane w'iki cyumweru indi ngingo yabwiye urukiko ni uburyo avuga ko afungiwe mu buvumo bwa wenyine birushaho kumwongerera uburwayi umucamanza yasabye abamwunganira kumenya niba koko afunzwe nabi yahumurije uregwa avuga ko binabaye ngombwa bazamusura bakamenya ukuri kw'ibyo avuga aha bagira ubusa ijwi ry'amerika inyanza mu majyepfo y'u rwanda
ijwi rya amerika nanabice ku masonga nkitangura abantu barenga mirongo ine nibo bamaze kumenyekana ko bahitanywe n'imvura y'isegenya yaguye mu gace kitwa burua kari muri groupement ya buwabo mu buseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo ibindi kuri no nkuru n'umenyesha amakuru wacu jimmy shukurani bakomera mu mibare y'agateganyo yatangajwe n'abayobozi ni abantu mirongo ine na babiri bapfuye bahitanywe n'inkangu muri lokarite ya burua aha ni muri gurupe mabuwabo mu burengerazuba bwa teritwari ya masisi aka gace kari mu birometero bibarirwa muri mirongo irindwi na bine n'umujyi muto wa sake mu burengerazuba bw'umujyi wa goma mu teritwari ya masisi mu ntara y'ikivu ya ruguru aha kandi habera imirwano umunsi ku wundi bitewe n'imitwe yitwaje intwari hakorera irimo nyatura abazungu n'umutwe wa peselesi aba bapfuye nyuma y'imvura ikaze yaguye muri ako gace ahagana saa mbiri z'ijoro zo ku cyumweru umubare munini w'abapfuye wiganjemo abana n'abagore abenshi muri bo bapfuye ubwo bamesaga imyenda yabo ku mugezi uri munsi y'umusozi uzwi nka bulwa uri muri iyo gurupema mu gitondo cyo kuri wa mbere imirambo yari imaze kugaragara ni cumi n'eshatu ariko ubushakashatsi bukaba bwakomereje mu gicamunsi nk'uko byatangajwe na bwana alphonse maneno umuyobozi wa sosiyete sivile muri gurupema ya buwabo ubwo yavuganaga n'ijwi ry'amerika ubwo hari abantu bari batu bari batuye mu mibande ahantu ubwo inkwangu zaje gucika biturukanye n'imvura nyinshi yaje kugwa imirambo cumi n'ebyiri zimaze kuboneka ariko hakaba hari abantu barenga mirongo ine n'abandi izimaze kuboneka akaba ari cumi n'ebyiri gusa ubwo ubushakashatsi buracakomeje gushakisha uko bwagira ibitaka byagiye byitaba abantu icyatumye aba bantu baza gufandikwa n'ubutaka ni imvura nyinshi yaje kuboneka imisozi iracika iza kubatwara ahantu bari batuye kugeza ubu tubagezaho iyi nkuru imibiri makumyabiri n'umwe niyo imaze kugaragara nk'uko byemezwa na bwana Justin Zaramba umwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze muri iyo gurupema ikiza cyaje guhitana abantu barenga mirongo ine n'abandi inkangu ituruka mu musozi aho abantu bamwe bari bari gutambuka abandi bari gufura abandi bari kuvoma ahantu iwacu tujya tuvoma ni ahantu hari imisozi miremire inkangu itembye itembana abantu barenga mirongo ine aho uyu munsi ku wa mbere ubushakashatsi bw'abaturage twagomeje gushakashakisha tukaba tumaze kubona imibiri irenga makumyabiri n'umwe harimo abagore babiri bafite n'amada ubwo ngubwo tukaba tugomeje gushakashakisha nta n'ibyo tukirimo uyasaba ubuyobozi bw'intara y'ikivu ya ruguru gufasha abaturage gushakisha indi mibiri y'abahitanywe n'icyo kiza turasaba ko ubuyobozi bwadufasha bukatwongera imbaraga zo gushakashakisha urabona turakoresha imbaraga zacu gusa tugasaba ko haboneka n'izindi mbaraga bakadukoreshereza nka sarongo tukareba ko twabona indi mibiri irimo mu hasi gupfa ku bantu barenga mirongo ine na babiri bikomeje gutera impungenge mu batari bake mu banyapolitiki bo muri teritwari ya masisi jean bosco sebishimbo rubuga ni umudepite watowe n'abaturage ba teritwari ya masisi ku rwego rw'intara ya kivu ya ruguru teritwari yacu ya masisi irafite icunamo kuko twapoteje twatakaje abantu bacu benshi ababyeyi benshi bari bagiye gushaka amazi muri bwabo ariko inkwangu ziza kubamanukira rero abarimo bashakisha imirambo bamaze kubona imirambo makumyabiri mu magambo yuzuye agahinda iyi ntumwa ya rubanda irasaba abayobozi kongera ibikorwa remezo birimo amazi kuko aba batakaje ubuzima ubwo bashakaga amazi amaserivisi ga hidororike rurale gagarageze gukomeza kujanira abaturage amazi meza mu turere mbese turi tumeze neza kugira ngo biriya bintu byo kuvomera munsi y'imisozi murabizi ibyago nka biriya twabibayemo tena ikaruba ndetse turatabara ariko uyu munsi hari ubwo amayira wenda atameze neza kubwo umutekano muke turimo rero tukaba turi guhamagarira abaterankunga kugira ngo berekeze amaso muri kariya karere turebe yuko abatambutse bashingurwa mu cyubahiro abasigaye nabwo igikorwa cyo kubagezaho amazi meza kikazabandanya kugira ngo impanuka nka ziriya ze kuzakomeza ibi bibaye mu gihe hashize amezi abiri gusa abandi bantu barenga mirongo itatu bapfuye bishwe n'inkangu mu gace ka rubaya aho bacukuraga amabuye y'agaciro aba nabo baguweho n'umusozi muremure ubwo bashakaga amazi yo gutunganya amabuye yabo kugeza ubu ubushakashatsi buracyakomeje mu rwego rwo gushakisha indi mibiri yaba yahitanywe n'iyo nkangu jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika igoma
bakunzi b'ijwi ry'amerika umwaka urashize tubategurira ikiganiro cy'ubuzima bungabunga ubuzima ikiganiro tubagezeho dufatanyije na flash tv yo mu rwanda buri wa kane na buri cyumweru ku ijwi ry'amerika gitambuka kuri radiyo ku wa gatatu ndetse no ku mbuga zacu zose nimutubwire nyuma y'umwaka icyo kiganiro mwacyakiriye mute cyabafashije iki mu buzima bwanyu mutwandikire mubinyujije ku rubuga rwacu rwa facebook kunywa igikomiti cy'amakoma ni ingenzi bambaroga ejo ni mukankusi tenda kongera ko facebook yacu ari voa radiyo yacu turarindiriye rero ubwo butumwa bwanyu ku kiganiro bungabunga ubuzima turabandanya n'amakuru tubafitiye inkuru ya nyuma ni kuri dosiye y'ivya donald trump yahoze ari perezida wa amerika nyuma yaho sentare y'abanyagihugu yo mu gisagara ca new york yagirije ivyaha bitandukanye donald trump bitezwe ko uyu yahoze ari perezida wa amerika yitaba sentare nkuru mu gisagara ca new york ejo kwa kabiri aho bukera bukera bu buke- buza gukera yamaze kuva uh, muri leta ya florida yerekeza i new york perezida trump yagirizwa ivyaha bigera kuri mirongo itatu bifitanye isano n'amanyanga mu bucuruzi muri no nkuru y'ijwi ry'amerika mugenzi wacu temistokle mutijima aragaruka ku buryo ayo masentare y'abanyagihugu akora n'akamaro kayo mu butungane bwa leta zunze ubumwe za amerika inteko ngenzabyaha z'abaturage zizwi nka grand juries zifite uruhare rukomeye mu mikorere y'urwego rw'ubutabera rwa amerika zishinzwe kumva ibimenyetso byatanzwe n'abashinjacyaha ndetse n'abatangabuhamya nyuma yo kumva ibimenyetso izi nteko nizo zanzura binyuze mu itora ry'ibanga niba bihagije ku buryo byashingirwaho umuntu aregwa icyaha izi nteko ngenzabyaha za rubanda zifashishwa ku birego byo ku rwego rw'igihugu bihanishwa igifungo cyo kuva ku mwaka umwe kuzamura ariko na za leta nyinshi zo muri amerika zashyizeho uburyo nk'ubu icyakora muri leta zimwe abashinjacyaha bashobora nabo gushyikiriza umucamanza ibimenyetso nawe akanzura niba uregwa yaburanishwa ku birego nshinjabyaha runaka inteko ngenzabyaha z'abaturage zo ku rwego rw'igihugu ziba zigizwe n'abantu bari hagati ya cumi na batandatu na makumyabiri na batatu nibura cumi na babiri muri bo bagomba kwemeranya ku nyandiko y'ikirego ifatwa nk'ikirego cyemewe kugira ngo uwayishyiriweho abone kuburanishwa abagize inteko za Grand Jury batoranywa mu itsinda ry'abaturage basanzwe bakora nk'abagenzacyaha b'urubanza bamenyekana hagendewe ku makuru rusange yo mu nyandiko za leta nk'ibijyanye n'impushya zo gutwara ibinyabiziga ndetse n'amafishi y'itora bagira manda yo kuva ku mezi cumi n'umunani kugeza kuri mirongo itatu n'atandatu ni ukuvuga hagati y'umwaka n'igice n'imyaka itatu muri manda yabo ubusanzwe baterana inshuro nkeya mu kwezi kandi bafite ububasha bwo guhata ibibazo abatangabuhamya no kubahamagaza porofeseri peter joy umwarimu w'amategeko kuri kaminuza ya washington agaruka ku mikorere y'inteko ngenzabyaha z'abaturage yagize ati uburyo bw'inteko ngenzabyaha z'abaturage ni ingenzi cyane mu bijyanye no kwanzura ngo ninde ugiye kuburanishwa ku birego nshinjabyaha ariko kandi ni n'ingenzi mu guha abaturage uruhare mu mikorere y'ubutabera uyu mwarimu yongeraho ko inkomoko y'izi nteko ngenzabyaha za rubanda ishingiye mu buryo bwumvikana ku kugerageza guharanira ko leta ikomeza gukorera mu mucyo inteko ngenzabyaha z'abaturage zitangizwa zatekerejwe nk'uburinzi bukumira ko leta igira ingufu z'umurengera ibyo ari nayo mpamvu abashinze leta zunze ubumwe za amerika bazanditse mu itegeko nshinga rya amerika ariko bwana bruce green wahoze ari umushinjacyaha ku rwego rw'igihugu arashidikanya ko iyo yiswe inteko y'abaturage yuzuza izo nshingano mu buryo bufatika bwana bruce green usigaye ari umwarimu w'amategeko kuri kaminuza ya fordham i new york ati niba igitekerezo remezo cy'abashinze leta zunze ubumwe za amerika cyari nk'uko mbyizera kuzigira nka feri ku bubasha bwa leta zishobora kuba atari igikoresho kiboneye mu kurinda ko abantu bajyanwa mu bushinjacyaha mu buryo bukabije uyu mwarimu wa kaminuza yongeraho ko hari ingorane zifatika ko mu gihe umushinjacyaha yishyizemo ko umuntu ari umunyacyaha azabasha kubona inyandiko y'ikirego uwo muntu yaba umunyacyaha cyangwa atabawe abagize inteko ngenzabyaha z'abaturage ntibakunze kwanga gutanga inyandiko y'ikirego mu w'ibihumbi bibiri na cumi imibare ya guverinoma yagaragaje ko inteko ngenzabyaha z'abaturage zatanze inyandiko z'ibirego zirenga ijanisha rya mirongo cyenda n'icyenda ku ijana mwarimu joyi avuga ko nubwo kenshi garandi juri ishobora kubonwa nk'urwego rubereyeho guhita rwemeza ibirego nta kubitindaho aya matsinda asa nk'agira uruhare rukomeye mu manza zihuruza imbaga kandi zihanzwe amaso cyane nko ku rubanza rwa donald trump uyu mwarimu wa kaminuza ati nibwira ko bishoboka cyane ko abashinjacyaha mu gutanga ibimenyetso ku nteko ya garandi juri baba baragerageje gutanga ibimenyetso byinshi kuruta ibyo bajyaga gutanga mu rundi rubanza kandi banabitanga mu buryo bufashe ku mpande zombi za leta zimwe zisaba abashinjacyaha kugaragaza n'ibimenyetso bishinjura uregwa icyakora abashinjacyaha bo ku rwego rw'igihugu bo ntabyo basabwa gukora bwana peter joy ati uko uregwa aba igikomerezwa ni nako bisaba ko rwose umushinjacyaha agira urubanza rukomeye kandi aba ari bukenere gusuzuma ibimenyetso mu buryo bumwongerera icyizere mu rubanza bitewe rero n'uko ingaruka aba ari nyinshi umushinjacyaha w'umuhanga mu gihe hari ibimenyetso bivuguruzanya ku kuba umuntu yaba umunyacyaha cyangwa umwere azifashisha garandi juri nk'inzira yo kubisuzuma temistokle mutijima tugukengurukire duce tugira ko dutumire mwebwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mutwumva gucisha akajisho ku mbuga ngurukanabumenyi zacu zitandukanye facebook twitter instagram youtube ni vowa radiyo yacu kuri we zitata akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com mushobora kuhasanga iyo dosiye yose yuzuye y'ibyo trump yagiriza yagirizwa ni eh, bitandukanye bigenda bivugwa kuri urwo rubanza rwiwe ni ngaha duce dusozera amakuru no mugoroba kuri mikoro muri kumwe na joe diane ni nahazwe muhinga bw'ivyuma nshimiye abo twafatikanije ni nadia taha n'umujeneri bari kumwe twembi tubifurije ijoro ryiza mu banyu no mu vyanyu